وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم رسول أكجر والرقرين أزرى جدين والصواب كسرها kasrii godhanii qara'utu irra caala izratul muslim marxoon namicha muslimaa tokko ilaa nisfisaaqi hanga walqixa mogolee isatti taatuudha akkaatan inni itti uffatu marxoo isaa ilaa nisfi saaqi hanga walqixa mogolee isatti taatuudha achitti dhaabbattiya riwaa ibnu maajaha keeysa izratul mu'min jechuutu jira muslimalleen dhufte riwaayani mu'minalleen dhufte akkana achitti dhaabatuu kanatti sadarkaan ola'aanaan kana marxoo achitti dhaabuu kana walaa haraja rakkoon in jiru owlaa junaaha takkii cubbuun in jiru fiimaa beeynahuu waan idduu walqixa mogoleetifi waan idduu walqixa mogoleetifi wa beeyna alkacbeyni waan idduu kiyyoo lamaanitti waa takkaillee rakkoon in jiru yookani cubbuun wa hin jiruya walqixa koomirraa gadi asirraa walqixa asirraa fuutee waan haga koomee tana idduutti walqixarraa asillee yoo gootu asillee yoo gootu waan idduu tanaa keessatti diliin hin jiru walqixa mogolerra hanga koomee idduutti diliin qabduya waa diliin takkanuu namarra hin jiru fal irkaa'u ilayhimaa jaa'isun gadi buusuun haga kiyyoo lamaanitti baqqaa bilaa karaaha waa takka jibbanni tokkonuu keeysa hin jiruya waan achii olillee minnisaaqaynillee jibbansi wahii keeysan jiru famaa kaana ammoo waan tahe marxurraa asfala gadi bu'a famaa kaana waan tahe asfala gadi bu'a min alkacbeyni kiyyoo lamaanirraa gadi bu'aa wanni tahe min assiyaabi riwaana sa'ii keeysatti akki jiru min alizaari jechuutu jira فما كان ونته أسفل قد بؤا من الكعبين كومي لما نرى ون قد بؤاته أكري وأن سأيجتوت من النزار مرتر ون كومي لما نرى قد بؤاته فهو ونسن في النار إبدا كيسة تاتو الآية إبدا كيسة تاتو جتشوني إبدا كيسة صاحب إسي تاسفت إسيني آخر أتججو آخر أتججو ibidda keeysatti nama taasifti duuba wanni ibidda keeysan nama taasisu haraama koom'ee gadi gadi buusuun haraama gudda ka waciinni jabaan keeysatti jiru jechuu nu barsiisaati isin haraam waman jarra namni lafarra shorrokse yookaan harkise izaara isaa marxoo isaa baxaran boonaa jecha ka lafarra harkise boonaa jedheetu magaa suufa kana kunoo walitti ka fakkaatu kana gadi buusee kophee walitti fakkeeysee gubbaan kootan walin fakkeeysee marxu akkasitti ga ka lafarra shorrokse izaara isaa baxaran boonaa jecha lam yanduri illaahu rabbiin illaalu ilayhi gama isatti rabbi illaalu nazara raxma ija raxmataatiin rabbi illaaluya guyyaa qiyaama'a ija raxmataatiin rabbiin guddaan isan laalu rawaahu abu daawuda bisnaadin saxiihin saxiix jaamii keeysatti jira duuba wanni gadi bu'e boonan malee adiifni kun akkana qabalaan famaa asfala min alkacbeyni famaa kaana asfala wanni gadi bu'e koomi'e gaditti marxorra ibidda keeysatti taatu ibidda keeysa nama taasifti saahiba san achii gadiin ibidda keeysatti taasiftii jedhee kanama boonan gabbuuse eegasitti hime jechuudha. Kun ka boona malee gabbuuse kun ka boonan gabbuuse kunu rabbi rahmataan ija rahmataatiin illaalu maasiyarra leeysan qulqulleeysu azaaba laalessatu jiraafi. Tanaaf garagara jechuudha. Boonan malee gadi buusuu fi boonan gabbuusuni waciida waciidatu keessa jira akka lachuttuu haraama. hadiisichi akkana jedhu kun bareedaa sahiiha jaamicii keeysattis imaamni casrii kanaa sahiiha jedheeni calayhi raxmatullah وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر راؤد فمه أكجر مررت دبرجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي دبرجر وفي izaari haala marxootiyya keeysatti istirkaa'un gadi bu'insi jiruuniya haala marxootiyya keeysa gadi bu'insi jiruun isbaala godhee marxoo fi koomi'e gadi gadi buuse kana bira dabre jedhe tuuba rasuulli nama tokko ka munkara dalagu yoo arge ittin dhiisu nama munkara dalagu waan haraamaa tokko nama dalagu uffata isaa keeysatti irraan cal'isu laan rasuulli kenne faqaala ni jedhe rasuulli yaa cabdullaahi yaa cabdullaahi ibnu cumar yo irfa ol fuudhi izaara ka marxoo tee ol fuudhi koome e gadi ta gadi buufte san ol fuudhi ol deebis jedheen ol deebis nama tokko duuba ka gadi buusee deemu ol deebis akkuma rasuulli jedheen kana jedhaniin فرفعته ألدي بسجد أما إلى الكعبين كوم إتي هكا كومي ألدي بسي وكان كوم إتي دهيس جد تقو أستي دهيس ألدي بسي أكنا قول درانا تيغادي هكا كومي كان إتي دهيس ألدي بسي جد توبة فقال ثم قال زد إتي دبلي ألدي بسو كان دبلي naan jedhee fazittu ni dabale jedhe ammas ti dabali irfaa likawnihi axyabu wa axhar tantu irra qulqullu tantu irra bareeddulle ol deebis naan jennaani ammas itti dabali itti deebise jedhe famaa aniin kun duuba famaa ziltu waan deemne ataharraahaa ba'adu isii tana hamilurraan deemne isii tana tottoohaturraan deemne ba'adu eega guyyaa saniiti jedhe eega guyyaa rasuulli irfaa izaaraka marxootee koome eegadi buuftee ol fuudhi eega inni naan jedhe eega guyyaa sanirra famaaziltu waan deemne ataharraaha isii toohaturra ba'adu eega guyyaa saniiti tottoohatee isii hamilee toohaturraa waan deemne jedhe أتهرها جناني أقصدها بعد بعد ذلك الأمر إسيت أنا حميل الران ديمني فما زلت وان ديمني أتحراها إسي حميليت توهت الروان ديمني بعد إيقا قياسني دلالة بقي زي ما أنا قبه جزي مرتو فتمرا أكنت توهت لا ديم جد فقال بعد القوم قرين أرما نجد أنيني عبد الله بن عمري إلى أين إلى أين كان الانتهاء الرفع المأمور إلى أين هنگ أي ستهم ألفود إنس رسول ألفود مرتو تيسين جرسون هنگ أي ستت هنگ أي ست ألفوتين عبد جنان فقال إلى أنصاف الساقين هنگ والكتا مغولي لماني تجد ألفود نما تكو يوني كومي إغدي غدي بوسي ألفود yoo inni xiqqoo koomirra dhaaq ol fuudh haga yoo eessatti haga walqixa mogoletti jechuudha haga walqixa mogoletti ol fuudhan hadiifni hadiisa muslim hadiisa bareedaaya duuba hadiisa keenna kana wanni inni nu barsiisu qooda afurtu huccuu marxoo uffatan tana keessa dhufe shari'aa keessatti ka dhufe qoonni tokko inni ka sunnaati hanga koome'ee osoon tahin huccuu tan haga walqixa mogole'etti gadi buusun sunnaa rasuulati jedhan haga walqixa mogole'etti sunnaa rasuulati lammaffaa hanga kiyyollee yoo gadi buufte koomettillee yoo gad buufte waan shari'aan namaa laaffifte jedhan haga kiyyottuu gad buusuu dandeettaa laaftu ruksa qoonni sadaffaa maasiyaa dilbi wanni koomeerraa gadi bu'e yoo hin booninillee kabaa'ira dunuubati maasiyaa gugurdoo irraa takka afraffaan yoo boonni keeysa jiraate sababaa boonatiif ka gabbuusu taate isatu irra jabdu taas duraa mararra taas duraa mararra isatu jabdu tartiiba afrii kanatu keeysa jiraaya رواه مسلم وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر نمني لفر شركت ثوبه هجو إسا مرطون جت لا ترمى هجو إسا سروالة هنا قميصة هنا wabatahee haa tahu marxoo tahina namni huccuu isaa lafarra shorrokse hoyalaa'a boonaa jecha namni lafarra shorrokse lam yandur illaahu rabbiin illaalu ilayhi gama isatti yawma alqiyaamaa guyyaa qiyaamaa ija raxmataatiin rabbi illaalu jedhee rasuulli hadiisa kana akkanatti orma sahaabdota'a dhiiraf dubartitti illee gorseeni yoo inni gorseen faqaalat ummu salama musalamaan haati mana isaa ammi akki jette eega dubbiin akkana taate nama koome eegaditti ka gadi buuse ka rabbiin ija raxmataatiin illaalle eega taate fakkeeyfa tasnacu nisaa'u mee dubartiin akkam dalaydi biduyuulihinna qacceewwan huccuu isii tanatti akkam dalaydi jetteen duyuul qacceewwan huccuu isii akkamitti dalaydi eeysatti dhaabdi isiin eessatti dhaabdi akka dhiiraa ol akkatti dhaabdi moo moo ammas yoo gadi buufte isiin rabbiin illaalu jechuun sun isinlee ni qabata moo dubbiin akkam jettee gaafata duuba yudniina calayhinna min jalaabii bihinna jedhe rabbiin eessatti dhaabatallee hin beekne qaala rasuulli ni jedhe yurkiina gadi buusan isaan walqixa mogolerra shibran taakkuu takka gabbuusanii jedhen bakka dhiirtitti dhaabdu sanirra dhiirti walqixa mogolee dhaabdimi asirraa taakkuu takka gabbuusan jedheen qaalat ni jette idan waggastan kashifu ni mul'atti aqdaamuhunna hirphisii ni mul'atti yoosi yeroo tokko tokko ka isiin akkana gajjettu hirphi akkana mul'atti hoo jennaanini qaala rasuulli ni jedheen fayurkiinahu isa gadi buusan walqixa mogoleerraa ziraa'an dhundhuma tokko gadi buusani laa yazidna achirratti hin dabalan jedheen walqixa kanarraa amma taakkuu takka taakkuu takka lafarra harkifatti jechuudha taakkuu takka akkasiin lafarra harkifti walaa yazidna ammoo kanarra ittiin dabalanii haganarra itti dabaluun dhoowwaa jedheen nabi muhammad salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi duuba hadiisa biraa keessatti yoo rasuulli marxoo dubbate falmara'atu yaa rasuulallaahi mee dubartiinoo jedhanii gaafatan qaala turkii shibran taakkuu takka walqixa mogolerraa gadi buufti jennaan qaala izan yankashifna ni mul'atan hirphi isaanii ni mul'atan irraa isaa qabdi akkam jennaan qaala faziraa'an laa taziidu calay walqixa mogolerraa dhundhuma tokko gabbuusanii ittiin dabalan jedheen حديث بيرو كابن عمر كيستي كإمام الألباني سيئ جدين أمس رخص رسول الله لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا أجي هجو يسي كيستي تاكو تكوال كتام وقول الرقبوس ثم استددنه فزادهن زراعا تلتم قبوسني توبا فكن يرسلن إلينا akki jedha abdallaaf nuumaan nutti ergan huccuu isaaniti nu dhundhuma isaanii goonee dhundhuma dhoofne fi biraa itti erganiituma huccuu uffatan itti erganii walqixa mogolerraa dhundhuma dhoofne fi deemaa'ee itti galtanii akkana jennaani jedha abdallaaf nuumar duuba adiifni abdallaaf nuumar kunis sahiha labziin nasaa'ii keessatti akka argamtetti sahiha jechutu jira duuba dubartiini akka faanti isii hirphisii mul'anne dhundhuma tokko walqixa mogola irraa yoo gabbuufte taakkuu takka dachirra harkisa'aa deemti jechuudha harkisa'aa deemti yoo wanni tokko tokko jiini tokko tokko karaatti tuqelle yoo masjida dhufte miicuu hin qabdu dachima tanatu qulqulleessa jechuu asi yoo najisa tokko fuute dachiin lammataa ta isiin irra harkiftu tuni ni qulqulleessiti jedhe rasuulli keenna salawaatu rabbi wasalaamuhu aleyh duuba حديث حديث أبي داود كترميزتي وقال حديث حسن صحيح صحيح جامع كيستس إمامني الباني عليه رحمة الله صحيح جريني بكتنا بكي شيخ العثيمين في إمام الباني فانتي اتوالدور رابطا إمامني الباني dubartiin islaamaa fuulatti niqaaba godhatuun dirqamaa miti jedhe sunnaa malee ni jaalatama malee dirqamni itti hin jiru jedhe sheeyni cuseymiin faantii hadiisa kana qabatanii rasuulli dubartii akka mogolee miilatuu hin mul'anne irraa dhoorge jedhe mogoleen miilatuu hin mul'atin taakkuu takka lafarraa harkisanii jedhe bakki silaa fitnaan shahwaadhaa namatti argamu hirphaa miti fuula namni hirphaayyuu hagooga jedheeni itti ajaje fuulatti hin ajajne jechuun waan maluu miti jedhe waan maluume waan maluume fuularraa dhoorge miilatti hagooggadhaa hirphatti hagooggadhaa jechuun waan maluu miti والصواب الذي لا شك عندنا فيه دبيني dhuga'aa jedhe ta xiqqollee birdhaan qabne nu biratti annahu laa yaxillu lilmar'ati intala islaamatiif halaal in tahu an takshifa wajhahaa fuula isii mul'isuuni illaa lizawjihaa ou mahaarimihaa jedhe jaarsa isii malee yookaan nama aanaa isii ka ajnabiyyiin tahin malee mul'isuu hin ga'u jedhe akkana jedhe gaa imaamni sheekul cusaymin calayhi raxmatullaahi raxmatan waasi'a wanni akkana iddoo culamaa'atti khilaafni keessa jira akka kanatti imaamni albaaniin kitaaba addaa risaalaa jabduu guddoo takka hijaabul mar'ati ilmuslimaa ka jedhu keessatti tahqiiqa guddaa dabarse fulli dirqamaa miti uffatuun sunnaadha jedhee lafatti addeeyse sheekul cuseymi fi ibnu baas dura dhaabbatan isaanilleeni fatwaan dirqama jedhani